turashimira ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu twebwe aha washington dc twaramutse amahoro ndi muri studio y'indwi ndi diana ninahazwe nkaba ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi izo shotweve ni metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda twizere ko muri amahoro turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika bari uganda mu karere ka kisoro namwebwe turabaramutsa muratwumva ata nkomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ku isi hose naho tukaba live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook twitter ni voa radiyo yacu ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ndabaramutse nshuti bakunzi muteramanye natwe ku ijwi rya amerika turukiya imaze igihe yibasiwe na nyamugigima dukurikije ibitigiri byatanzwe n'abayobozi babijeje muri ico gihugu yumvikanye muri turukiya no muri siriya mu ntango z'ukwezi kwa kabiri uno mwaka yahitanye abarenga ibihumbi mirongo itanu isenyura inyubakwa nyinshi muri abo ibihumbi mirongo itanu abarenga ibihumbi mirongo ine na bine nabo muri turukiya abarenga ibihumbi bitanu nabo bakaba abo muri siriya iyo nyamugigima mugigima yari ifise inguvu za magnitude indwi n'ibice umunani ikaba yakurikiwe n'izindi zari zoroshe ugereranije nayo amakungu yaragiye gutabara no gufasha abakozwe ko n'abasenyewe n'izo nyamugigima n'igihugu c'u Burundi cararungitse abapolisi bagiye gufasha abanyaturukiya hagati aho leta ya turukiya ija yatanguje ibikorwa vyo gusanura ivyasenyiwe n'izo nyamugigima abahinga ariko bagasanga leta y'ico gihugu iri kwirihutira ivyo bikorwa hakwihutira kurimbura impamvu amazu yasenyutse ari menshi agahitana ubuzima bw'abanyagihugu menshi naho amakungu yatanze imfashanyo zo gufasha abo amazu yasenywe n'iyo nyamugigima hari abanyagihugu bemeza ko batararonka aho bakika umusaya bishemeye none mbega nyamugigima iterwa n'iki umuntu yorinda ingaruka zayo gute abahinga baramenya ko iza kuba kugira ngo ngo bayikinge umuntu yifata nk'ikiza canke utwo tubazo turi mutwo umutumire wacu Chrysostome Ngendahayo yanonosoye ubumenyi bw'isi no gukingira ibidukikije aza kudufasha gutanga ko umuco Ngendahayo ari muri Suisse mwiriwe Chrysostome nikaze kuju rya Amerika murakoze mwakoze kutwitaba abakunzi bacu bari bafitiye utubazo twinshi ubushize nibaza ko inyota yabo muza kuyibamara
uwo ni ukugerageza ntabwo umuntu aba yabyiteguye aba ari mu bintu byinshi cyane ariko ndakeka yuko umuntu agerageza gusubiza mwakoze kuduha akanya turazi ko mufatirwa na byinshi by'akazi kutubonera ino saha yose n'iby'agaciro kuri twebwe reka tubanze rero turabe muri rusange nyamugigima ari wo mutingito mu kinyarwanda ni iki umuntu yogisigura gute
murakoze kumbaza icyo kibazo nyamugigima cyangwa se umutingito ntekereza yuko atari ibintu bigenda biza bigwirira abantu abantu bamaze kubimenyera kubera ko ni ibintu bikunze kubaho ariko muri rusange ni ukuvuga yuko nyamugigima ni ikintu kibaho bitewe n'uburyo isi dutuye ikora ni ukuvuga ngo umubumbe w'isi ufite ibice bitandukanye inyuma yaho hakaba hari ikindi gice nacyo kiriho nacyo kiba gikomeye ku buryo hazamo n'ibindi bice bimeze nk'ibikoma ibyo biciro bimeze nk'ibikoma nibyo nabyo biba bifite umuvumba mo imbere muri uwo muvumba umwe ubu ujya mu iyo mivumbi ikunze kugenda mu bice bitandukanye kimwe kijya iburyo ikindi kijya ibumoso ni ukuvuga ko muri uwo muvumba uko aba ari mwinshi uba uri mu gice cya kabiri noneho hakaza n'iki gice dutuyeho kiba kigizwe n'ikintu kimeze nk'amabuye bivuga yuko uwo muvumba aho uba uherereye rero uko ugenda uhindukira aho ngaho mo imbere muri icyo gice cy'isi bita manto niho rero havamo ibyuko nyine igice kimwe gicika n'ikindi kimwe kikajya iburyo ikindi kigacika kikajya ibumoso cyangwa se hakabaho ubundi buryo nanone igice kimwe gicika ariko kikagenda kikinjira mu kindi cyangwa se hakabaho uburyo ibyo bice nabyo bicika ariko bimwe bibusana ni ukuvuga ko kimwe yenda kijya mu majyaruguru ikindi kijya mu majyepfo bigatuma ibyo bice bigenda bisiritanaho uku gucika kwabyo rero biba byatewe n'uko mu nda y'isi wa muvumba uba urimo abenshi bakunze kwita maguma cyangwa se amahindure iyo byasohotse hasi hanze ibyo ngibyo rero bituma hazamo ikintu umuntu yakwita eneriji eneriji rero ni ingufu ari nazo zituma izo ngufu zituma zishaka gusohoka ngo zijye hanze aho kuba rero izo ngufu ari nyinshi cyane akaba arizo ziba zibyigana zishaka gusohoka rero nizo zituma habaho ibyo bice mu gifaransa hari icyo bita akirisiyo iyo byahuye cyangwa se subudikisiyo iyo igice kimwe cyinjira mu kindi cyangwa se kurisaje iyo birimo birabusana muraza kunkundira tugaruke kuri ibyo bihimba bigize isi mutubwiye umutima hariho umuvumba n'inda y'isi ariko hari benshi bafite utubazo bashaka kubabaza nashimye ko aribo baza kubanza kubaza cyane tuje ku mirongo ya telefone kugira ngo tuze kugerageza kwakira benshi bashoboka mu batubajije mu badusabye ko tuguhamagara kugira ubishure turahera kuri sani mena sani ikaze ku ijwi rya amerika ndi hano i muyinga i burundi muyinga havugwa make muyinga ni sawa nyine buke buke akavura karagwa
akabazo kawe ku mutumire twagutumiriye uno munsi ni kirisitome ngendahayo twamugutumiriye ko kugira ngo yishyure ibibazo bitandukanye ufite ku bya nyamugigima
yego rero ikibazo nashaka kubaza ni kuki nyamugigima zikunze kuba mu bihugu by'abazungu ari kino muri afurika ntikunde kuko gukora isanganya nk'iyo yakoze muri za turukiya hiyo
urakoze ugira umunsi mwiza yego namwe muragize neza kandi mutwishyure ko muzaba mugize neza yego arakwishura umutumire wacu kirisitome ngendahaye ugira umunsi mwiza yego namwe muhezagirwe yego kirisitome ati izo nyamugigima kuko zikunze ku iyo zumvikanye zibabaza cyane ibihugu two kwita byo hanze ariko tutarumva hariho izabaye mu burundi ryari mugabo bitarabaja kuri urwo rwego ni ukuvuga ngo icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyane ariko yenda ahantu namubwira ni uko nyamugigima ntabwo ziba gusa mu bihugu by'abazungu usibye ko n'aho iwacu zirahaba ariko itandukaniro ni uko aho yenda avuga mu bihugu by'abazungu nyamugigima zihaba haba hari ingufu aribyo yenda bapima cyangwa bita manyetide mu rurimi rw'igifaransa kuri esheri dorishiteri harabita rishiteri cyangwa rishiteri mu bitewe iba ari ikidage cyangwa igifaransa ubwo rero ni ukuvuga yuko buri nyamugigima yose igira igipimo cyayo cyakaba no kubabwira yuko i burundi ahantu hose mu isi nyamugigima zirahaba nko ku munsi hari n'igihe haba i bujumbura cyangwa mu yinga aherereye hashobora kuba habaye nyamugigima zirenga n'ibihumbi bibiri ku munsi ariko itandukaniro rero ni icyo gipimo cya esheri dorishiteri uko kigenda kizamuka kiragenda kiva yenda nko kuri rimwe kabiri kugenda kugera ku icyenda cyangwa se icumi ariko icumi nta hantu biravugwa uko rero bigenda bimeze ni ukuvuga ko rimwe mu by'ukuri ni nk'aho itumvikana cyane yagera rero kuri kabiri nako ntabwo byumvikana cyane ahantu rero bitangira kumvikanira ni nk'iyo bigeze kuri gatatu bikazamuka bikagera kuri kane bikazamuka bikagera kuri gatanu ni ukuvuga ko aho i burundi kimwe na hariya muri za kongo na munyamugigima ziherutse guhaba zari ku gipimo kiri kuri gatanu n'ibice bitanu ni ukukubwira rero yuko muri gatanu n'ibice bitanu nshobora kuguha yenda nko mu matoni tuvuge yenda yiba ari gatanu ni nk'amatoni agera kuri magana abiri gatandatu ni amatoni agera ku bihumbi bitandatu ariko ku icyenda urumva ni amatoni ajya kugera nko kuri miliyoni magana abiri eneriji rero ivamo nakubwira ko kuri gatanu havamo nka eneriji ya kirowate igera kuri zeru n'ibice bitatu ariko ihagera ku icyenda urumva ni za kirowate zigera ku bihumbi birenga magana atatu bigize cyane nyine bikabije rero ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko iwacu mu by'ukuri hari ikintu nabagusobanuraho ni uko ahantu hose nyamugigima ziri ku ikarita harazwi harazwi ariko hakamenyekana nanone ahantu abakoze iyo karita bo bashakaga kugira ngo bamenye ahantu hari za nyamugigima zifite ubukana bukomeye kurenza izindi uko nigeze kubibasobanurira yuko ahantu nyamugigima ikubitiye duhereye kuri bya bice byo munsi y'ubutaka harimo cya gikoma ni ukuvuga yuko mu by'ukuri hari ahantu ibice by'isi cyangwa se imigabane y'isi kontina uko igenda itandukana aho zigenda zitandukanira cyangwa aho zihurira ni aho ngaho za nyamugigima zikunze kwibanda cyane ni ukuvuga ko niba afurika irimo iratandukana n'igice cy'uburayi cyangwa se igice cya amerika y'amajyepfo ni ukuvuga ko icyo gice kijyana na afurika kiraza kikagonga igice cy'uburayi aho rero biba bigongana cyane niho hazaba ikibazo cy'uko buri gihe niba iyo nyamugigima cyangwa ibyo bikoma bihahurira bigomba gukora icyo kintu cya eneriji cyangwa se ubwo bukana noneho kigahora kigonga umugabane w'uburayi ari nacyo kirimo kiragenda kigenda kiba no muri turukiya usibye ko muri turukiya ho habaho n'igice cy'uko bigenda bibusana bimwe nababwiye yuko kimwe kijya hepfo ikindi kikaza haruguru bikagenda bitsiritanaho ibyo bice rero ahantu hagiye hari ubukana hose biri ku ikarita icyo nababwira ni uko hari aho ngaho mu gace k'i Burundi ho rero ntabwo ho haragenda hatandukana ntabwo ari ibice by'imigabane bigenda bikomanaho cyane ni ukuvuga yuko mu by'ukuri hari ikintu bita zona risike cyangwa ibice abantu twavuga yuko birimo birambamo akitivite harimo harabamo muvoma nyinshi cyane cyangwa hari ubukana bwinshi cyane nko ku mugabane kirisitome nko ku mugabane wa afurika ahari ku ikarata hasa nk'ahageramiwe gusumba ahandi ni hehe
ku mugabane wa afurika navuga muri icyo gice cy'uburundi uko ibyo biyaga bitanu bigenda kuva aho ngaho mu bice bya za tanganyika ukazamuka hariya hari ikiyaga cya kivu ku biyaga bya ruberi ku biyaga uko bizamuka kiriya gice kirimo kiragenda gicikamo kabiri uko ndavuga ko kigenda gicikamo kabiri naho hari iyo zone bita akeresiyo niho imigabane igenda itandukanira ni ukuvuga ko kiriya gice cya kongo kirimo kiratandukana n'iki gice kigana ku bice bya tanzania n'ibice bya kenya murakoze cyane aho rero niho hari za nyamugigima umuntu yavuga ariko ntabwo icyo gice kiri muri bya bice bavuga yuko ari ahorisi hanyuma rero agakirizositome mwatubwiye muti hariho igihe n'uno munsi usanga yabaye ntiyumvikane ikora bya bipimo bya manyitode ibyo muraza kutubwira n'ingene babipima ni ukuvuga ko bya bice by'umubiri mvuze ngo ibice by'umubiri ariko bya bice by'isi inda y'isi umuvumba n'iki byigorora buri gihe birahema buri gihe bigenda gute kugira ngo twumve ingene ibyo bice bikorakorana ko hama bikaza bibyara nyamugigima yumvikana rimwe na rimwe ikindi gihe ntiyumvikane ibyo bice by'isi rero reka yenda byo tuheraho kuko ni ibice bitatu by'ingenzi dushobora kuvuga tuhereye yenda mu nda y'isi hari ikintu umuntu yakwita nk'umutima w'isi cyangwa se bavuga mu rurimi rw'igifaransa bitanu wayo ubundi cyo ni icyuma gicaniriye gifite ubushyuhe bwinshi cyane bufite nka temperatire zirenga ibihumbi bitandatu ubushyuhe bwinshi cyane uko rero ujya inyuma icyo gice rero ni icyuma ariko uko ujya inyuma hari akandi gace kacyo nako kafite nako katari icyuma ahubwo kajya kumera nako nk'igikoma kigize gisukuma inyuma yaho rero niho hari ikindi gice cyitwa manto nacyo gifite ibice bibiri manto superiere na inferiyeri ariko muri icyo gice rero niho hariho nanone ariya mahindure cyangwa se nibuka ukuntu umuntu yabyita mu y'ibikoma biriya biva mu kirunga yenda nk'iyo cyarutse nyuma yaho rero niho hari igice gikomeye aricyo dukandagiraho kiriho aya mabuye n'ibindi byose ubwo ni ukuvuga ngo iki gice kiriho amabuye mu by'ukuri ni igice ubundi bita rigide rigide ni ukuvuga igice ushobora gukubita hasi kiba kimeze nk'ikirahure kigahita kibaranga kikameneka ntabwo ari igice gitandukanye n'icyo umuntu yakwita ngo ni plastique kimwe ushobora gukozaho kigakweduka ubwo igice rero ikirahure buri gihe iyo ugikubizeho nk'inyundo kiribarangura kikameneka n'icyo giciro niko kimeze ni ukuvuga ko aho ngaho muri manto cya gice cy'imbere gikurikira iki gice duhagazeho ho harimo urusukume ariko bita mu rurimi rw'igifaransa ku ruhado konvegisiyo ibyo bikoma rero ntabwo biri hamwe buri gihe ni umuvumba w'ibikoma uba wikaraga uko rero ugenda wikaraga ni ukuvuga ko bimwe hari ibiza bikikaraga bisangana aho bihuriye bikongera bigakora umuvumba uzamuka hejuru mu kirere uwo muvumba wagera mu kirere ukajya gukubita hafi y'iki gice dutuyeho gikomeye cyane nk'ibuye noneho byakubitaho bimwe bigahita bisubira inyuma iyo byavuye n'ibindi bikongera bigasubira iyo byavuye ni ukuvuga ko kimwe gishobora kujya iburyo ikindi kikongera kikagaruka gisubira inyuma nanone niho rero bihita bifata ingufu izo ngufu zimwe zigakurura zijyana iburyo izindi zigakurura zijyana ibumoso ari nabyo birimo biraba muri kariya karere k'iwacu iyo bigeze hirya rero hari ahandi nanone aho kugira ngo bitandukane ahubwo bihura ari bibiri uwo muvumba wahura kuri iki bihuriye munsi y'iki gice dutuyemo noneho uko bihura ari bibiri biba bimeze nk'imodoka noneho ziba zijya mu gice kimwe nazo zikagongana iyo imodoka rero zigonganya ari ebyiri zijya mu gice kimwe ni ukuvuga yuko imwe yinjira mu yindi indi ikayinyura hejuru ari byo rero nabyo ndimo ndavuga birimo biraba hagati y'uburayi na afurika ariho ubona nanone igice cy'uburayi mvuze igice cy'uburayi nacyo kiba gifatanye n'igice cyo muri aziya ari nabyo ubona nyine birimo biraba na hariya muri za turukiya ngo ni shoke bikomeye cyane noneho hakaba n'izindi noneho imodoka iyo zijya ahantu hamwe yenda nk'umushoferi umwe akegera undi ariko nubwo zijya hamwe zose zigakozanyaho aho ngaho yenda nayo nibeshyeho gatoya imwe iza iva mu yindi mu kandi gace zose zitajya hamwe ahubwo zikaza noneho zigahita zikubitanaho ariko ntihagire imwe yinjira mu yindi nibyo birimo biraba muri turukiya noneho zo zigakubanaho gusa rero nibyo bice birimo biraba muri turukiya ni ukuvuga rero ko aho ngaho ibyo byose uko biba haba hari eneriji nyinshi cyane haba hari ubukana bwinshi cyane buzamukana bugahita bushaka gusohoka bigatuma noneho bubyara ingufu zihita zitandukanya
none nk'ubu ndi ngaha washington dc isi nyamugigima irashobora kuba iri kwiraba sindayumve ushobora kuba utayumva bitewe n'ubukana ifite aribyo bintu twavuge yuko kuri sheri dorigiteri igenda niba ari kabiri ushobora kutayumva niba ari rimwe utayumva ariko ahantu hose naho wicaye n'ubu ngubu nyamugigima zirimo ziraba ziba minsi yose ziba minsi yose rero ziba iminsi yose ariko urumva ko bwa bukana bwa wa muvumba uri munsi ntabwo buri gihe ahantu hose ntabwo uba ufite ubukana bwinshi cyane ugereranije n'uko hariya muri turukiya biba byagenze iyo haje ubukana bwinshi cyane niho bihita bikubita bikamera nka biriya by'umuntu ntuze muri turukiya ariko buri gihe haba hari ubukana ni nka ko uyu muntu ashyushya amazi mu nkono amazi akagenda gahoro gahoro gahoro gahoro ariko wakongeraho umuriro ukabona igipfundikizo cy'isafuriya kirasimbutse kubera ubukana buba bugize bwiyongereye kirisitome umuntu rero akoresha imvugo yo kuvuga ko nyamugigima iri mu biza sikiza ni ni ni nkuko nanje ukuboko kwanje buri gihe ndakugorora canke nkagusha hari i- nyamugigima sikiza nyamugigima ni phenomene isanzwe ibaho i- buri gihe ni nko guhema ku muntu ndabumvise neza Niko- eh, ni ukuvuga yuko mu by'ukuri nyamugigima itariho Mhm.
ntabwo isi yabiriho bigomba nyamugigima igomba kubaho kuko mu by'ukuri uwo muvumba uri munsi uri munsi y'iki gice duhagazeho twebwe Mm.
ari nacyo gikomeye muri gice bita manto muntu uze mu gice gikurikiyeho kimwe nababwiye kimeze nk'umutima w'isi inyuma yaho nababwiye ko hari akandi gace nako kajya kumera nk'igikoma nacyo gishyushye Mhm.
ako ngako nako gafite nako mu by'ukuri kajya gukora nka nyamu- nka- nka- nka cya gice cyo hejuru nayo maze kubabwira cya kurado konvegisiyo usibye yuko cyo ko noneho gahita gakora utuntu tumeze nka icyo bita ngo erise mu rurimi rw'igifaransa ari na nka turiya tuntu twizunguza eh, muri ampure y'intoze y'i- y'amatara asanzwe ibyo ngibyo nabyo nibyo bihita bibyara ikindi kintu nacyo kigenda kikajya gukingira isi ku mirasire y'izuba ibyo bita reshamanyetike ni ukuvuga ngo nk'izo shamanyetike zitabayeho nta buzima bushobora kuba kuri iyi si ni ukuvuga ngo izuba ryose ryahita riza rigatwika ibintu byose by'ibinyabuzima biri kuri iyi si Mm.
nta kintu rero imana yaremye kidafite akamaro ni ukuvuga ko isi ni nzima ibyo byose izo kurado konvegisiyo cyangwa ya yindi mbabwiye nayo i- i- iri muri cya gice nanone cy'umutima nazo byo bitariho izo za shamanyetike nazo zitariho mu isi yaba yapfuye nta buzima bwabamo murakoze cyane ego abavuga rero ko nyamugigima yumvikanye ngira ngo ntibaba bibeshe urumva hari igihe iba ntituyumve yama yabaye ntituyumve ariko iyo byabaye murumva ko hariho rwa rugero biba byashitse kugira ngo umuntu ari hejuru abyumve samuel ikaze ku ijwi rya amerika dusangire ikiyago n'umuhinga chrysostome yanonosoye ibibera munsi y'isi uratwumvaga samuel tumva cyane uherereye hega samuel Ah, mperereye mu rwanda mu karere ka karenze intara n'iburasirazuba Mm, duga ku ijambo akabazo kwa chrysostome ngendahayo twagutumiriye dore nanjye ndanza kumutunga ndanza gushimira uwo mutumirwa no kumu- kumuha ikaze urakoze kumutwakirira
Eh, mbanza no kubiseguraho kuko imvura iri kugwa ntabwo mu rwanda abenshi na benshi bari bumve kuko imvura imeze nabi utwihanganira yego none rero eh, ndi mukuru cyane eh, na- imyaka makumyabiri na- nabyirutse numva yuko ah, cyane cyane iyi mitingito mu rwanda abantu bavuka ku bantu bakuze cyane b'abasaza n'abakecuru hari igihe hari bigeze kuba imitingito umutingito wamaze iminsi ah, wamaze umunota umwe ariko icyo ndibuka ko wahomoye n'inzu yo mu rugo ariko ntibyari bikabije icyo gihe bavuze ko bari nk'umwami we wenda gutabaruka gutanga niko bazita kuko urumva imyaka makumyabiri sinavutse nta ngoma ya cyami icyo kibazo nagenda ndi mubaze koko nibyo koko iyo miserwa ngo nta bana beza gutanga imvugo y'aba- y'abantu bakuze ikindi kibazo rero byanga bisubirije hamwe ese hari umuti w'iyo mitingito hari uburyo umuntu yabikoramo bikabasha kuba byatogura se umuntu ni- ni byiza ni- ni- twabifata nk'iki muri muri makeya Ah, nibyo nifuzaga kubaza urakoze samuel ngaho mu rwanda ugira umwusi mwiza yego namwe ego chrysostome utubazo tw'umukunzi w'ijwi rya amerika samuel chrysostome muratwumva ego muduge ku ijambo ntitwari ko turabumva
Na- ntabwo nanjye numvise ikibazo cyane ah okay abajije samuel yabajije ngo ah, mu rwanda higeze kuba nyamugigima yamaze iminsi ngo ku gihe ca cami hama bakavuga ko cari ikimenyetso c'uko ah, umwami agiye gutanga Mhm.
akavuga ngo ni muto afise imyaka mirongo ibiri yibaza nimba mu by'ukuri nyamugigima ishobora kuba ikimenyetso c'ikigiye kuba mu gihugu ndazi ko nko mu gihugu c'u Burundi ah, natwe twari bati ico gihe mbwa baravuga nko muri mu myaka ya za mirongo icenda na kane mirongo icenda na gatatu baravuga ko ah, ha- hari ivyigeze kuba vya nyamugigima bakibaza ngo vyariko birumvikanisha ko uwahoze ari perezida w'ico gihugu Melchior Ndadaye agiye kwi- ku- ku- kugenda Eh, hariho ico kintu kivugwa ko iyo nyamugigima yumvikanye aragasema ku gihugu agasema sinzi ko ariko mukivuga mu kinyarwanda ngo vyoba ari ivyo canke ntivyoba ari ivyo ntabwo njye mbizi ku- ku- ku- kuri muri siyanse cyangwa mu buhanga ntabwo ibyo bintu bijya bibaho Eh, ariko ikintu nshaka kubabwira ni kimwe yenda kijya gusa n'icyo ni uko inyamaswa zishobora kumenya ko hagiye kuba umutingito mu minota mike ya mbere y'ukuba
zikabimenya gute
ibyo ngibyo ni ibintu ni ubundi bumenyi yenda ntakwirirwa njyamo imbere kugira ngo njye kuba nabivuga ni ukubera yenda biterwa ntekereza ko bishobora kuba biterwa na bya bindi nababwiye yenda bijyanye na za kura manyetike donko uburyo zo bwihariye zishobora kuba zifite zishobora kuba ibyo ngibyo byo siyantifikoma mu buhanga byo birazwi yuko ujya kubona ukabona nk'ihene ishaka kwiruka cyangwa iki cyangwa se nka biriya nk'iriya mitingito iba munsi y'inyanja igakora biriya bintu bya tsunami muzi yuko nko mu bihugu bya hari igihugu byigeze kubamo hafi ya za sri lanka sinibuka neza muri ibyo bihugu byo muri aziya habaye tsunami ariko ni ukuvuga ngo inzovu zo zari ziri hafi zo zabyumvise hakiri kare ku buryo zimwe zatangiye kwirukanka zihunga ni nk'uko nanone ujya kubona ukabona nk'inyoni zishoboye kuva i burayi ziragiye zigiye muri afurika bitewe n'amasezo runaka inyamaswa zifite uburyo bushobora kuba bujyana n'izo za za manyetike za za shamanyetike kimwe no mu nyanja hari amafoto yenda umuntu ashobora kuba yabona uwayashaka yenda nazamwoherereza nko mu biyaga mu nyanja zimwe na zimwe hari uburyo inyoni nazo ubona zikoze nk'igishushanyo kidasanzwe ahantu ziherereye mu mazi ibyo rero bishobora kuba bihuye n'ibyo bintu bya kura za shamanyetike ariko ibindi byo byo kuvuga ngo umwami ni bike hari mu mateka nanjye nkomoka mu rwanda ariko hari ibintu byinshi cyane bagendaga bavuga byegeranye n'ibyo ugasanga umuntu arimo arashakisha ukwezi kwahinduka umutuku ngo haba hagiye kuba ibi cyangwa umuserebanyo wacamo ntuza aha n'aha ibyo byose ntabwo ari ibintu ngewe nshobora kugira icyo mbivugaho kuko yenda ngewe nta hantu nigeze mbyiga mu nkurikije mu byo nashoboye kwiga ntabwo hashobora kuba hari amasomo yerekeranye nabyo ariko ibyo nababwiye byo hariho ntitwakwirengagiza ko buriya kariya karere karimo n'imigenzo myinshi bitaramenyekana nimba iyo migenzo ishobora kuba yarafashe cyangwa itafashe ariko nimba inyamaswa zishobora kumenya waba abizi yenda yanyongeraho ubumenyi byamfasha nyuma ku kibazo yabajije cya kabiri yego imbere ko muja ku kibazo cya kabiri kirisositome mubanze mu nkundire nanjye nuririre ku kibazo ciwe hama muce mutwishuye cya kabiri nimba inyamaswa zishobora kumenya ko nyamugigima iza kuba umuntu umuntu umva we ntabyo nshobora n'abandi sinyibaza ariko nk'abahinga namwe muramenya ngo nyamugigima iraza kuba uno munsi itangure sangapi nka kwa kundi turaba kuri telefoni tukavuga ngo imvura iraza kugwa haza kuba cyangwa ntiza kuba abahinga muramenya ko nyamugigima iza kuba
hari utwuma dushobora kuba
kirisositome mudutunge gato buhinga bw'ibyuma abahinga b'ibyuma bahinduranye batwara telefone yawe batabonye ko yari uri kuraduhamagara mudusubiremo kuri ako kabazo ko kumenya ko abahinga bashobora kumenya ko nyamugigima iza kuba
hari ibyuma batangiye gukora bishobora kudetekita niba inyamugigima ishobora kuba ariko ntabwo ibyo byuma nabyo ari ibyuma bishobora guhita bivuga biti muri turukiya hagiye kuba nyamugigima cyangwa hariya ejo izaba biragoye rero kugira ngo ukore ikintu cyo kuvuga ngo mu kanya aha n'aha haraba nyamugigima kuko ari ibyo ngibyo ntekereza ko muri za turukiya n'ahandi zigenda ziba hirya no hino kuko harazwa ahantu hose nyamugigima ziza zifite ubukana bukomeye cyane zo zifite nko ku gipimo cy'icyenda cyangwa umunani karindwi ariko icyo gihe ubwo buryo buhari bw'ubuhanga bashobora kuba bakingira abantu gusa nko ku bintu by'ibirunga byo aho ngaho ho hari ubushakashatsi ubushakashatsi bwo bumaze gutera imbere kuvuga ngo iki kirunga yenda kiri hafi kuruka ariko ku byerekeranye na za nyamugigima ho ntabwo ubwo buhanga buratera imbere cyane kugira ngo babe batanga impuruza zigenda habe abantu babe basohoka mu mazu hakiri kare
akabazo rero ka kabiri ka ka nestor
ni ikibazo numva cyo gukingira yego ko ukungena umuntu yakwikingira
uburyo umuntu yakwikingira nta bundi buryo kuko nta impamvu kwikingira hari uburyo ushobora guheraho iyo uri mu nzu nka ziriya nzu zo muri turukiya cyangwa n'ahandi bakugira inama y'uko wajya munsi y'intebe cyangwa ikindi kintu gishobora kuba cyakurinda nk'ibinonko by'amazu inzu ihirimye igasanga aho kugira ngo urukuta rukwikubiteho cyangwa se ibirahure bibe byakugwaho bibe byagukomeretsa bagira inama abantu y'uko ubonye nk'imeza ubonye intebe ubonye ikindi kintu ni byiza guhita winjiramo aho kugira ngo wirukanke usohoka urwana usohoka nk'uko twagiye tubona yenda hari amazu yo muri turukiya ni amazu mu by'ukuri wabonaga uburyo yahirimaga byabaga ari ibintu biteye ubwoba ubundi buryo bwa kabiri kubera ko ibyo bice birazwi ni ibice biri ku makarita abantu baba bazi bizakubita aha bizakubita hariya ni uburyo bw'uko amaleta cyangwa amaguverinoma agomba kumenya ibyo bice akavuga ati igihugu cyacu giherereye hano ese turahubaka amazu ameze gute ni ukuvuga ko ibyo bihugu bigomba gufata ingamba akaba ari byo bikora gahunda z'ubwubatsi ariko bushingiye y'uko bushingiye kuri izo za manyetide za esheri za manyetide ziba zihari kugira ngo abantu bamenye bashobore gukingira abantu benshi kuko iyo murebye nk'ibihumbi mirongo itanu byapfuye hariya muri biriya bihugu bibiri etayeri nabaha n'amakuru cyangwa muranayafite y'uko nka leta ya turukiya ubu ngubu hari abantu imaze guhagarika b'abantroporoneri b'abubatsi barenga magana atandatu kubera y'uko bagiye bubaka amazu mu buryo budakurikije ibyo rero ngiye nkaba nanatanga impuruza ku bihugu maze igihe ntanga impuruza hakiri kare nko muri kariya karere kacu hari imijyi myinshi cyane navuga ifite ikibazo kuko yenda nshobora no kuvuga yenda ari ibintu bishobotse hari nk'ibihugu nagiyemo yenda nkajya nko mu gice cya kayore ahantu nko muri kenya hari amazu yubatse ukuntu kubera ko ndetse n'amazu yubatse mu bishanga ariko ugasanga ni amabuye bagenda bagerekeranya bagakora nk'ama etaje arenga icumi aho hantu hatuye miliyoni irenga y'abantu nubwo nta risike nyinshi za taramburoma dotere zihari ariko hagize ikibazo gihaba kirenze gatandatu gatanu kangahe gishobora guhitana imbaga y'abantu bagera ku bihumbi amagana n'amagana ahandi hantu navuga yenda nkomeje yenda none hari nk'uburyo nanone abantu bubaka nko ku misozi ariya mazu adafite za uburyo bwo kwevakiwa amazi bugezweho hari ahantu bagikoresha ibinogo akaba ari nk'amahoteli bubatse ari meza cyane ariko buri gihe bakajya bacukura ibinogo by'amazu kugira ngo bamenemo amazi bituma ubutaka bugira ikintu bita esitabirite noneho ubutaka munsi jeworojikoma bukoroha bukagenda bworoha ku buryo turamburoma dotere ntoya nayo ishobora kumanura ariya mazu ya etaje uko yaba ari meza kose byose igahita igahita iyarunda hasi ni ikibazo gikomeye hari n'ibindi bintu byinshi cyane umuntu ashobora kuba yavuga ariko ni ukwirinda kubaka mu bishanga ni ukureba imyubakire ni ukureba uburyo abantu bashobora kugira ubumenyi muri icyo gisata hanyuma hanyuma nk'aba urumva mwatubwiye ko byiza uri nko woja munsi y'intebe ukagira iki nk'umuntu wicaye ibaza nk'aba baba mu mazu y'ama y'ama etaje amazu agerekeranye nubwo ito ari etaje ndende ariko harimo basement harimo munsi munsi y'isi susol ubwo uwo muntu biba byiza ko aguma hejuru akaja munsi y'intebe canke yo kwirukanga akaja munsi muri munsi y'isi muri susol kugira ngo nivyaza bibomoke bibomokera canke biduza hejuru bigira gute kugira ngo twumve ingene birutana kubabara biherera naho buri
ikibazo ikibazo babwira umuntu bati jya munsi y'ameza cyangwa se jya ahantu ubona hagize ni uko ako nuko ameza aba ari iruhande rwawe kuko ni ukuvuga yuko hari ikintu ni ukuvuga ko hari ikintu kiba cyihuta ku buryo udashobora intambwe ushobora gutera ikintu cyose kiri hafi yawe gishobora kuba cyagukiriza ubuzima ubundi icyaba cyiza ni uko wajya hanze kujya muri susoro rero ni ukuvuga ko iyo uvuye hejuru uhungira muri susoro no kuba warenze inkurikije amazu ya hano musubizo uko ameze ni uko nibura uba warenze umuryango usohoka nta mpamvu rero ngewe nakugira inama y'uko kugira ngo ujye muri susoro ahubwo warwana usohoka aho rero nicyo kigize ariko ubundi kugira ngo babagire inama yo kujya munsi y'intebe munsi y'ameza ni uko iyo bije bihita bikubita bigahita bikasa ikintu cyose ni ukuvuga rero yuko uko ikasa inzu ni nko kukubwira ngo ukubise ku ntuze kuri cya kirahure nababwiye ugakubitaho ikintu cy'icyuma cyangwa inyundo y'icyuma inzu uko imanyuka ni nako mu by'ukuri igice cy'isi cya gice cy'isi nababwiye kiri hejuru ari nacyo gishishwa cy'isi ni nkaho nacyo kiba kimeze nk'iyo nzu kiba giseza pati y'iyo nzu murakoze cyane kuri ubwo kuri izo nsiguro muduhaye onezime ikaze ku ijwi ry'amerika dusangire ikiyago n'ubumenyi bwa kirisitome onezime uratwumva onezime yagiye nesitora uratwumva wowe nesitora ariko ndakeka twagufashe keretse niba rundi mu nesitora uratwumvaga nesitora ndabumva cyane uherereye ga nesitora nereye mu cibitoke ca rugombo mu burundi mu cibitoke ca rugombo muherukanya mu gigimagare yemwe ndayiheruka kera ariko krisostome yakubwiye ko iraba ni uko utayumva ngo n'ubu iri kwiraba Akaba- eh, akabazo kawe kwa krisostome wo muri suwise ni umuhinga mu by'isi ara- araza kukwishura akabazo kawe mbo akabazo kanje Mm, no mu burundi canke uko nakuze ndavyumva mhm, nyamugigima tuyumvise abantu bavuga ngo nagasema mm.
namubaza ni mbega ko mbona nyamugigima canke imiyaga myinshi ikunda mu bihu- mu- mu- mu bihugu vy'uburaya Mm.
idakunda mu bihugu vya afurika no kubera iki ndakubwire ga eh, nestor akabazo kawe yari yakishuye ko kandi hari benshi baturindiriye ahubwo ndagutumire uze kuja kuri wezi tata akaburungu radio tuve wa kaburungu com Ki- biri mu bibazo vya mbere yishuye kugira ngo uze kuronka inyishu sivyo
akanyuma rero eha
gatwara nk'amasegonda atanu nyarutsa
namukurikira- namukurikiranye numva avuga ngo ibikoko inyoni zirashobora kumva ko umutingito uza kuba nk'inyuma y'ama- y'imbere y'amasaha abiri utaraba zoya ntabwo ari amasaha Ntabwo- abiri ntabwo nabivuze mu masaha abiri yavuze ko ba- i- i- i- mu minota mikeya zihita zitangira guhunga rwose yenda aho ngaho nibwo ariko ni ibintu abantu bamaze kubona ntabwo navuze amasaha abiri iminota mike murakoze cyane mbega nagira mbaze rero ni mbega ko ibyo bikoko ubwo buhinga bibufise bikaza bikumva uwo mutingito hakiri kare mwebwe nk'abahinga ntimushobora kumva uwo mutingito hakiri kare kugira ngo niba uri buri muburire abantu Nestor, uwo wewe.
mutingito utaraba wowe wa- wowe uri kudusubiza mu byo twahejeje turagusezeye uraza- turaza gusubira uze gusubira kutwumviriza kuri kuri webe yacu urakoze uze kuja kuri wezi tata akaburungu radio yacu uve wa kaburungu com yavyishuye ivyo byose urakoze
murakoze cyane kaze mwamaye n'umurongo Eh, twabikoze nu- n'ejo tuzobikora ego turasaba imbabazi eh, Chrysostome kuko we mu nta Bur- kibazo eh, nta mu oya, Burundi na- nawe nakongera nkamusubiza bishatse ariko nta kibazo wenda ubwo bihari mu bibindi ego baraza kuvyumva kuko hari abandi benshi barindiriye mbwa dusaba imbabazi kuri wewe kuko hariho mu mu Burundi baratwugariye FM zacu hariho aho batatwumva bakadufatira mumva heno mu njahe mbwa kugira ntitugume ku bibazo bimwe reka tumutumire ahubwo aje kuri kutwumva aho twu- tuza kubika kino kiganiro mbwa duce dufata Vedaste Vedaste ikaze
murakoze cyane uherehega Veda
ni mperereye i kigali mu rwanda Kigali muvuga mu make karere ka gasabo Eh, ego Mm, muri amahoro eh, icyo eh, turamahoro nta kibazo ego akabazo kawe ku muhinga kirisositome Eh, akabazo kanjye nagira ngo mbaze umuhinga eh, nanjye kuvuga nti nk'uyu mutingito wageze kuri gatanu n'ibice bitandatu magnitude ese uwa- waba mu burayi gusa cyangwa nkatwe duturiye ibi birunga bya- byegereye kongo bikira bitisi natwe ushobora kuba waza ukatugeraho kubera ko ni imitingito twumva nk'ahangaha muri ituruka muri nyiragongo mu by'ukuri aba ari imitingito iri hasi cyane ese natwe byashoboka ko imitingito ijya kuri gatanu n'ibice bitandatu yazagera mu- mu- muri ibi birunga byo- by'iwacu muri kongo
urakoze vedaste ego kirisositome niko nirwanya Mm, ni ntuze nibyo ah, aho ngaho ahubwo ni nawe uhari ubushize hari umutingito wabaye ntabwo mfite amatariki ariko aho muri ako gace manyetide gatanu mbona ibice bitandatu ntabwo nzi neza ariko gatanu n'ibice bigera hafi ya bitanu uwo mutingito warahabaye nzi yuko hari n'insengero ishobora ku hari urusengero rushobora kuba rwarabuze umunara warwo hari utuntu tw'amadega twabaye ariko uwo mutingito warahabaye nagira ngo mbabwire ko i burundi nabo bari muri icyo gice cya gatanu kuko hari ahantu hafite lisite y'imitingito yabaye mu burundi naho uzashaka nawe n'uwashaka nimero ya telefone yanjye nta kibazo afite ntuza ariko nabimwoherereza ariko mu burundi hari gatanu n'ibice cyangwa se aho ngaho hafi yo mu rwanda gusa yenda ikintu amahirwe agihari ni uko imyubakire y'aho iwacu ari amazu akiri hasi yenda atari amazu agerekeranye cyane ku buryo bukabije ariko ni aho ngaho mu karere kacu bigarukira kuri gatanu n'ibice bitanu ntabwo haraba umutingito wa gatandatu kuko iyo bigeze kuri gatandatu biba bitangiye kurenga yego muvuze kuri ibyo by'amazu bisigura ko iyo inzu iri hasi niho ingaruka ziba nke gusumba inzu iri hejuru
mu by'ukuri kubera uburemere bw'inzu uburemere bw'inzu uburyo yubatse ariko ntabwo bivuga yuko n'inzu iri hasi atari ni inzu igomba ko yagombye kuba igakomera kuko nayo ishobora kugwa ariko iyo nzu ziri hasi ntabwo ari nk'inzu igerekeranye ifite ama etaje maremare cyangwa ifite amabuye akomeye agize gute izo nzu ziri hasi cyane nazo zishobora kubera ko zitaremereye cyane zishobora kuba zifite akantu ka sinzi ukuntu umuntu yabyita ka sekirite
hariho utwandikiye atubwira ariko aradukurikira ari mu rwanda ngo mumbarize kirisositome mbega nk'iyo umuntu ariko aragenda mu ndege nyamugigima ikaba wewe arayumva nka kurya abandi bayumva bari ku isi
ni ikibazo gishobora kuba ari ikibazo cyiza cyane kubera ko nyamugigima urumva ntabwo aba ari mu ntuze ntabwo aba ari ku isi ariko ntekereza ko we ashobora kuba atayumva kandi niyo yayumva bishobora kuba bijyanye na biriya by'imiyaga ahantu hari za presiyo cyangwa za depresiyo n'icyo byose urumva ko hagenda haba za sekuse mu kirere ukumva indege yiritse irazamutse igeze aha na hano ni ikibazo ahubwo numva giteye amatsiko ariko yiba hari ntuze ihari ariko ibyo ngibyo byo yenda twaba tuvuyemo twajya mu bintu by'imiyaga mu bintu bigiye mu bintu bijyanye na za kirima aho ho niho nta kimusubiza ariko muri ibi bice bya ntuze bya kirima ntabwo nako mu bintu bijyanye n'imitingito y'isi ntabwo aho ngaho namuha igisubizo gitomoye ego murakoze cyane kuri izo nyishu muri ko muraduha tukibutsa abakunzi b'ijwi rya amerika bariko baratwumva hirya no hino ku isi ko turiko turagaruka ku vy'imitingito itandukanye hariho prosper mbere ko ndabasomera kano ka message ko kuri facebook mbanze nakire prosper mu nkundire chrysostom prosper ikaze ku ijwi rya amerika
yego mwaramutse mwiriwe neza yego uherega prosper
merere ngahi nairobi muri kenya akabazo kawe ku muhinga twagutumira ino munsi
yego manze ndamutse umutumire arakumva
namwe turabasuhuje
yego akabazo kanjye nashaka kubaza igituma muri ibyo bihugu bya turikiya na cyane cyane haguma haba iterambere dotere dufate nk'umwaka iruka kuba inshuro zitatu mu kwezi kumwe biba biva ku ki muri rusange haba mbega hoho hoba hagomba gukorwa kugira ngo ntizirimo zisubiriza buri mwanya buri mwanya nta kuntu ushobora gukinga ku buryo zitoka amazibaye igihe cyose kuko turumva ko zirimo ziba kandi hagapfa ubuzima abantu bagatakaza ubuzima ku bwinshi akabazo kanjye kari nkako urakoze nawe aka kabazo ko bagumye bakagaruka ko nta kundi reka ndabireke mukishure gikwiye gukorwa kuko urumva ni bose baguma bakabaza no kuri facebook abariko baratwumva niko baguma babaza
nta kibazo rwose kugira ngo yenda hari ikintu yenda ahubwo ari abantu bo ku ijwi rya amerika yenda umunsi bazankundira bazambwire nzabaha ikarita yenda y'ahantu icyo kibazo kiba kiri ni ukuvuga ngo mu by'ukuri simbona ukuntu yenda nabyishyura ariko ni ukuvuga ngo nk'uko nabibabwiye hari ikarita y'isi kuri iyo karita y'isi rero ahantu hose hari ibyo bice harazwi uko nababwiye ni uko ibice by'isi imigabane igenda bitandukana nubwo wenda dushobora kubona umugabane wa afurika nubwo dushobora kubona umugabane wo muri amerika y'amajyepfo ya ruguru na hehe imigabane yose ifite ahantu igenda itandukanira cyangwa se ariko uko iyo mitingito igenda ibaho ni ukuvuga ko hari igice cy'umugabane kiba gitandukana n'ikindi kimwe cyegerayo cyangwa se ibyo bice byegerana cyangwa se bigenda bitsiritanaho ahantu rero muri ibyo bice ahantu bigenda bihurira bitandukanira cyangwa se byegeranaho niho bitewe n'uko byegerana cyangwa se nk'ubu ngubu ni ukubabwira ngo muri biriya bice nk'uko nabibabwiye ni ibice birimo biragongana ni ukuvuga ko igice cya afurika kirimo kiragenda kigonga igice cy'umugabane w'uburayi n'aziya ari nabyo mubona buriya iriya misozi yose miremire nayo iba ibifitemo uruhare n'iyo misozi tubona y'isunzu rya zayire niri iri hagati y'u rwanda na congo n'ibyo biyaga byose mubona ibyo byose biba bifitemo uruhare ariko bivuga ngo ahantu hose nanone ibyo bice iyo mitingito iba ari myinshi ku makarita hose nk'ubu mutingito bari muri turukiya manyetide bayigize nayo bayanditse bawuvuzeho hari inforomasiyo ziriho ahantu hose rero hari iyo mitingito cyangwa se muri zone ni ikintu bita abahanga bita zone a risike bitewe n'imitingito y'isi izo zone zose rero zirazwi ntabwo ari hariya mu bice by'uburayi gusa ndababwira ko muri hayiti nayo igera ku icyenda ku munani iyo habaye umutingito w'isi kandi wica abantu benshi hari igice nanone ibice byo mu burusiya hari ibibera muri arasika muri amerika hari ibice byinshi cyane byose umuntu ashobora kuba yabibabwira ariko aho ngaho mu bice bya afurika harimo igice gitandukana n'ikindi ntabwo mu by'ukuri muri afurika ariho hari imitingito hari icyo ariko ntabwo ari muri zone a risike hari ahantu hari imitingito y'isi irazwi uzabishaka rwose cyangwa no mu kanya nabyo nazenda kuba hantuze inshamake yabyo ariko icyo mbabwiye ni uko izo zone zose zirazwi ahantu uko umutingito ubaye ntabwo uba munsi ya karindwi ni nko muri hayiti ni nko muri za shiri ni nko muri za arasika muri amerika hari ibice by'uburusiya mu buyapani edayeri ubuyapani nacyo gihugu gifite n'imyubakire igezweho ku buryo bubatse bakurikije risike y'imitingito y'isi ariko ibice byose birazwi rero yego none ga kirisositome murumva muratubwiye arasika muratubwiye nka za hayiti na hehe mu karere k'ibiyaga bigari mwadushize muri gatanu n'ahandi ubwo iyo aho imaze gushika ku rugero rwo hejuru cyane ku buryo umuntu yavuga ati nyamugigima yo ku rwego rwo hejuru dushobora gushaka ibiharuro ni ngaha ni kangahe hama nyamugigima ntoyi gusumba izindi zose igapima kangahe
iki ni ikibazo yenda twavuze ni iki ibyo nababwiye yenda cyaba ari ikibazo uzimbuza ngo kirakomeye cyangwa ntigikomeye ariko nababwiye ko nk'izo zo muri hayiti ziri ku icyenda cyangwa mu nkonde yenda nazana kuba hari isite ya ntuze ya y'intuze yose ya y'imitingito mu isi yenda nkababwira ntidore ahantu yenda byageze ariko ibyo bihugu bimaze kubaha ni ibihugu bigenda bikagera no mu icyenda
ntayirarenga ntayifisi irenga icyenda
hari igihugu gishobora kuba hari ahantu ushobora kuba yarageze hafi mu icumi ariko nzi yuko akenshi ni mu icyenda ni muri kangahe yenda ubwo ngubwo wabishaka yenda naza kuba yenda nka za ntuze zose yenda mukaza kugera ku kubaparitaje ariko ni ukuvuga ngo ubundi icyenda n'ibice umunani icyenda n'ibice icyenda kandi iyo mijyi nabahaye zaba muri amerika muri arasika cyangwa se muri za hayiti aho ngaho hose rero nibyo yewe nababwira yuko ariho hari nk'ibyo nk'iyo mitingito y'isi igera ku icyenda n'ibindi umutekano w'umuntu ariko agendera ku isi iri ku mutingito ku modoka haba amabarabara maremare amwe yihuta haba hehe wewe biba byifashe gute iby'umutekano wiwe umutekano ugendera mu modoka we nta kibazo kuko buriya icyo nakubwira ni uko kugendera mu modoka ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane kuko imodoka mu by'ukuri n'uburyo yubatse n'iki ntabwo imodoka twayishyira muri bya bintu ujya ugakubitaho inyundo cyangwa ugakubitaho nk'uko nababwiye kuri cya kirahure nabyo nababwiye haba hariho ikintu cya poropuriyete runaka kimwe n'uko umuntu yaba atuye mu nko mu tuvuge nko muri bisi cyangwa mu kintu cyubatse n'ibyuma n'iki icyuma iyo ukubiseho inyundo ntabwo kiba akase nk'ikirahure ari naho twumvira yenda biriya bintu nababwiye bya poropuriyete cyangwa se ikintu niba ari purasitike niba ari ikintu cy'ikirahure niba ari icyuma niba ari iki n'aya mazu yose bagiye bayubaka bakubaka mu buryo hose bagenda bashyiraho imitambiko y'ibyuma n'iki ashobora kugwa ntiyica abantu benshi cyane bikabije kubera ko nta binonko bihita bibakase byose ngo bihinduke nk'ibi ubu urumva yuko ushyize nk'umuntu hagati y'ikirahure ukagikubita kikameneka mu by'ukuri umuntu ashobora kwangirika ugeranije n'uko yenda umuntu waba wamushyize mu kintu cya purasitike cyangwa ikindi mu modoka rero naho ni kimwe ntabwo imodoka ishobora kuba yagira ikibazo nk'ayo mazu nari ndimo mvuga yo hasi gusa imodoka ishobora kugira ikibazo ishobora kugenda mu gihe yaba igenda igice cy'urutindo kigahita gicika imbere cyangwa se umuhanda ugacika cyangwa se n'ikindi yenda umuntu agahita akora nka agisida ariko ubundi aho ngaho numva nta kibazo gishobora kuba gihari ntanajuragirika iyo yoba ariko aratwara kugira ngo twumve ingene biba bisuguma hejuru biduza imodoka ikajya hirya no hino iyo ari umutingito munini cyane
oya nta ntuze ntabwo ibyo bintu ari ibintu bikunze kubaho ntabwo ntabwo ari ibintu umuntu ashobora kuba yagiramo ikibazo gikabije cyane ari mu modoka ikibazo cyane cyane abantu bari mu mazu amazu maremare cyangwa yubatse nabi nk'ariya muntu uze mu buyapani ho bafite amazu maremare ahari ariko yubatse mu buryo bwa gihanga bujyanye n'imitingito y'isi kuko hahurira ibyo bita purake tekitonike re purake numva hari izirenga eshatu zingahe zose zihita zijyana agitivite ku buryo izo bubatse kubera amafaranga burya no kugira ngo upfushe abantu benshi biterwa nanone n'ikibazo cy'ubukene reka dusuye ku mirongo ya telefone dufata eric eric ikaze ku ijwi ry'amerika dusangire ikiyago n'ubumenyi bwa kirisositome
murakoze cyane uherehe gaheri
ndi mu burundi mu gisagara cya bujumbura bujumbura havugwa amakaye bujumbura
bujumbura n'amahoro n'ukuri turashima imana akavura umuntu akagorobeje karagwa akabazo kawe kwa kirisositome
nashaka kubaza ku bijyanye n'ibya taranzima doteri yabaye muri kiriki bigenda gute none kugira habe taranzima doteri iminsi nk'iyo yose ikaguma yisubiriza iminsi yose kenshi gashoboka kandi mu bindi bihugu atabiri ni ikibazo nashaka kumenya ikibituma mbega turandema doteri iterwa neza urakoze nawe turagutumira kuri we zitata akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu sibyo kuko iki kibazo yari yacishuye yego yego urakoze cyane kirisosome dusa nk'abasozera kino kiganiro ahubwo mu majambo make n'ako kabazo kiwe tugaciye ku masonga kuko umwanya utujanye icyo umuntu akwiye gufata kuri nyamugigima muri rusange n'icahe akajambo butekera bari koratwumviriza n'akara
ikintu nshaka kubwira abantu yenda reka yenda manasubiza akabazo kamwigeze kubaza nyamugigima nini yabaye nini cyane ni nyamugigima yabaye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu itariki ya makumyabiri na kabiri z'ukwezi kwa gatanu muri shiri ahantu bita varidavia iyo nyamugigima yari ifite manyetide y'icyenda n'ibice bitanu ntabwo wenda navuga dega yakoze n'abantu bapfuye ubwo rero tugarutse ku kibazo cyanyu ni ukuvuga ko nyamugigima mu by'ukuri ni ikintu gisanzwe ni nk'uko natwe duhumbi ni isi ni ubuzima bw'isi ni ukumenya ko isi mu by'ukuri iriho kandi nyamugigima ni nayo ituma isi imera uko tuyibona uyu munsi hakabaho iyo migabane ya afurika hakabaho imigabane y'amerika y'amajyepfo y'amerika yo hejuru uko inyanja ibiyaga imisozi n'imigabane byose uko bimeze mu by'ukuri ni uruhare rwa za nyamugigima mu by'ukuri ni isi ni icyerekana yuko isi ifite ubuzima twebwe nk'abantu tugomba kumenya uburyo nabwo tugomba kwitwara tugomba kwiga isi tukayimenya tukamenya yuko igomba kubaho ikagira ubuzima bwayo natwe tukamenya uburyo tugomba kwitwara tukajyana nayo muri iyo myubakire mu kumenya ese yiba hariya habaye ikibazo muri turukiya tukamenya yuko icyo kibazo nubwo iwacu kitaragera mu karere k'ibiyaga bigari tukibaza tuti ese icyo icyo kibazo ntigishobora kuzahagera ejo gishobora kuzahagera ejo bundi tugatangira kubitekereza uyu munsi kandi tukareba n'uburyo abana bacu barushaho kugenda bagira ubumenyi muri ibyo bintu iyo ikintu kibaye ntibagikabirize ntibavuge ngo birasema cyangwa se ngo bimeze gutya na gutya ahubwo tukarushaho kugenda tubyumva kandi no kurushaho gushaka uburyo twabana n'isi yacu muri rusange ego nuko rero kirisitoma ngendahayo twibutse ko muri umuhinga yanonosoye ubumenyi bw'isi no gukingira ibidukikije mukaba murangura imirimo yanyu itandukanye ngaho mu gihugu cy'ubusuwisi tubashimire cyane ku ntererano mwatanze mu kudusangiza ubumenyi mufise kuri kino kibazo cy'imitingito ejo ijwi rya amerika n'iryongera kubikora ko nk'uko ryabigize muzotwitabe
natwe tubanje kubashimira mu by'ukuri ntage na kimwe tutabitaba kuko ni cyo kintu natwe tugamije gusa yenda usibye ko umuntu aba afite akazi hirya no hino twaba dufite natwe abadutwara batubwira bati turabakeneye ikiganiro cyanyu amasaha kiberaho mu by'ukuri na masaha nayo abarwanije haba harimo akazi kenshi ariko igihe cyose bizashoboka tuzaba duhari tuzafatanya nk'uko namwe tubasaba ngo rimwe na rimwe yenda hari igihe natwe dushobora kuba twabakenera ego murakoze cyane kandi tubashimiye ko mwemeye kuza nubwo bushize bitakunze ariko mukaturonderera n'umwanya n'iby'agaciro mugire umunsi mwiza ngaho muri swisi namwe turabashimiye namwe mukomeze kugira ibihe byiza aho ngaho muri amerika ego akahino ngahaciye hasozerera igice cya kabiri cy'ibiganiro bibiri nari nabateguriye nongera ndabashikiriza ku bya nyamugigima nyamugigima niwe mutingito ibiganiro byose uko ari bibiri mushobora kubisanga kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu koma ijwi mwumva ryari rya diane ninahazwe muhinga bw'ibyuma nshimira nadia taha hamwe n'aba enjeniyeri babiri bafatikanije kugira amajwi abashikire ahanje turongera saa kumi na zibiri ku makuru azobagezeho mu karere k'ibiyaga bigari
It's a MK record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakonse byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara Amerika, taarifa ya habari ya ukweli tusikilize.